Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal sa'aatii lamaa wadhakka akka sa'aatii sadeet meetira baandii kudhanii sagalii digdamii lamaa fi digdamii shan irratti Waashintan DC irraa sanii dabarsin kuarraa kun ammaantan jalqabna. Babaarotti Oliyaan soraa alkeessisan keessummeessa arri guyyaan kamiisa waxabajjii 23 barii 2016 qophii VOA raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabruu caqasuu jirtan.
Kan oduu dubbisuu Antuu Jibee Horaati. Mataan oduu manni murtii muummichi Yuunaayitid Isteets karoora pirezidaantii Obaamaa kaseera immigireeshinii danqee jira.
Jiraattotii shaashmannee dhiyoo tanaayyuu halkan billaan nama nama waraanuttu nama hedduu miidhuu jira jechuun himachuu jiranii poolisiin magaala shaashmannee ammoo tan irratti hame lamatti lubbuu dhabee jedha. Gamkaaniin ammoo qophii gargaraa qabna eertiraa keessa mootummaa eertiraa falmuun jiraattoota yookaan lammiin eertiraa hedduutu Itoophiyaa fi Jenevaa dabaleetiin biyyi gargaraatti hiriira bahuu jira waan har'isanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaanaa tujube.
manni murtii muummichi yuunaayitid isteets karoora pirezidaanti obaamaa kan kooduu galtoota miliyoonaan lakkaa'aman biyya akka hin baane ittisu hin fudhatin hafan manni murtichaa sagalee afuriif afuritti addaan qoodamee jira kunis manni murtii gadaanaa kan duraan karoora obaamaa fudhatama dhabsiise hojiirra akka oolu taasise pirezidaanti obaamaan murtiin sun kooduu galtoonni kanneen bakka dhokatanii achi as ba'anii mala hiika qabuun biyya kanaaf gumaachan gumaachuu hin dandeenyeef gaddaa jedhan haa ta'u malee jedhan obaamaan kooduu galtoota kanneen seeraaf bitaman biyyaa baasuuf dhiibbaan irra jiraatu jedhaniiru akkuma kana duraa kan isaan mana murtii muummichaaf kaadhiman abbaa seeraa meerik geeraaldiin simachuu diduu isaaniif riippaabilikaanota himatanii jiru seeratumtoonni bakki sun pirezidaantii isattaanuun guutamuu qabaa jechuun falman kutaa teeksaasiif kutaaleen kanneen biroon 25 tarkaanfii kana ilaalchise bulchiinsa obaamaa himachuudhaan karoorri sun seera immigireeshinii federaalaa kan yeroo ammaa waliin waliin simu waan ta'eef faallaa heeraatee jedhan bulchiinsa obaamaa ammoo seerri immigireeshinii mootummaa federaalaatiin murtaa'aa waan ta'eef kutaaleen kun dhugaarra dhaabbatanii himatan hin qaban jedhee jira. Dimookiraatonni mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets seera to'annaa qawwee akka jiraatu dhiibbaa gochuuf jecha mormii isaanii dhageessisaa turan. Dimookiraatonni teessuma isaanii dhiisanii lafa taa'uudhaan mormeennaa dhageessisanitti Riippaabilikaanonni kanneen mana maree bakka bu'ootaaf sanatii dhuunfatan kaleessa hanga adoolessa shaniitti hojii isaanii rarraasanii ba'an demookiraatonni hedduun achuma mana maree bakka bu'ootaa keessatti hafuudhaan tarkaanfii isaanii kana kan itti fufan ta'uu dhaadatanii har'a waaree booda mormii isaanii xumuranii ba'an kana ilaalchisuun oduudhaa booda gabaasa qabna. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessa turuuf dhiisuu ishee murteessuuf kanneen gara wiirtuu filannoo dhaqaa jiran lammiiwwan biyyattii dhimma immigireeshinii abbaa biyyummaa nageenya biyyaaf egeree dinagdee biyya isaanii yaada keessa galchuudhaan gamasitti malaa turan kanneen gara wiirtuulee filannoo deemaa turan keessa raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti waa'ee gamtaa awurooppaa keessaa ba'uu isa jedhu mari'achuu danda'uun keenya waa hedduu gaariidha jedhu kanneen sagalee kennan wiirtuulee filannootti deemaa innaa jiranitti yaadi uummataa walitti qabame akka mul'isutti garee mormaniif deggeran gidduu falmii cimaan ka'ee jira namoonni gareelee namoonni sagalee kennan heddumminaan yaa'u jedhame eegama gabaasaa luwis raamirees jaallannee dhiyeessa.
sagalee ofii kennuuf roobni landan keessaa isaaniin ittifne. seenaa biriteen kadheenya kanaa keessatti murtii barbaachisaa waan ta'eef namoota hedduuf dhimma kana kan ilaaleen falmii hadhaan baatii lamaaf gaggeeffamaa ture guyyaatti xumura argatudha. kun ega darbee booda hatattamaan qalbii keenya ni fayyisa sababiinsaas isa darbe keessa deebi'anii yaadachuun rakkisaa waan ta'uufi jedhu piiter waard sagalee kennuuf yeroo ba'anitti. namni kaan joon miils jedhaman immoo sagantaa televiziyoona irratti jalqabaa kaasee darbaa ture hin hordofne sababaansaas aan waanan murteessu durumaas sammuu koo keessaa qaba waanan ta'eef nama akka koo irratti dhiibbaa fidan hin qabanii jedhaniiru muummichi ministeeraa biriteen deevid kaamaran har'a ganama sagalee ofii kennaniiru kunis gamtaa awurooppaa keessa haa turru jechuudhaan iyyata daqiiqaa dhumaa ega dhiyeessanii booda. namoonni hedduun maal akka filatan hin beekan dhaamsi muummicha ministeeraas warra akkasiitiif ture gamtaa awurooppaa keessaa ba'uun akka xayyaararraa utaalanii bu'anii boodatti deebi'uu fi carraaquutii jedhu sagaleen kennamu waa'ee immigireeshiniif dhimmootii abbaa biyyummaa giddugaleessa waan godhateef yeroo baay'ee falmiinsaa fokkisaadha. Maraafuu ba'iin sagalee kanaa jimaata borii labsamuuf jira.
kanneen haleellaa samiirraa humnootiin walta'an kan ameerikaan deeggaraman humnootiin iraaqiif kan musuul gama kibbaatti argamu dirree xayyaaraa biyyattii to'atanii jiran maadhee beekamaa akka ta'e dirreen kun daandii xayyaaraa irra fiigu lama kan qabu ennaa ta'u duraan jeettiiwwan waraanaa lama heelikoopterootaaf xayyaarawwan geejjibaa yuunaayitid isteetsi gurguddaa lama qubsiisuu danda'a laga tigiriis gama dhiyaatti argama akka bara 2003 yuunaayitid isteetsi baagdaadiif lolte fakkaataa jedhan ajajaan waraanaa iraaq bilbilaan ibsa kennaniin samiirraa jeettiin waraanaa heelikoopterootatu argama loltoonni immoo lafoo taankii irraan deebi'an loltoonni immoo lafoo taankiidhaaf miilaan waraanaa jiru jedhan kan yeroo ammaa adeemaa jiru kana fakkaataa jechuudhaan haala gamasii ibsanii jiran. dorgomaa pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi riippaabilikaantichi doonaald tiraamp waa'ee jireenyaa fi yeroo tajaajilaa mormituu isaanii hiilarii kiliintan himannaa isaan irra deddeebi'uun dhiyeessan kanneen dhugaa jiru qoratan biratti hedduunsaa dhugaa jiru waliin wal faallessaa jedhamee jira kiliintanis kanneen dhugaa qoratan bira qeeqee hangi tokko isaan dhaqqabeera tiraamp kaleessa haasaa dhageessisaniin jechootaan kiliintaniin ennaa dha'anitti dippiloomaatii sadarkaa olaanaa yuunaayitid isteetsi ta'anii hojjetaa ennaa turan bu'aa dhuunfaaf warqee daayimandii doolaara kuma shantamii saddeet baasu giiftii birooyinii harkaa fudhatanii jedhan kanneen dhugaa qoratan hedduun garuu kiliintan kennaa sana ka fudhatan mootummaa yuunaayitid isteetsi bakka bu'uudhaan ennaa ta'u waajjira isaaniitti kennu beeksisan kennaawwan gurguddaaf xiqqoon ennaan ga'oonni mootummaa biyyoota daawwatanitti kan kennamu ta'uun waanuma baratame bileeyinerichi tiraamp kiliintan nageenyi giddugaleessa ba'aa keessaa jeeqan jechuudhaan bara 2011 keessa weerara liibiyaa mu'ammar gaadaafiin aangoorraa akka darbaman taasifame keessaa harka qabuu jedhan kanaanis biyyattiin aayisisitti dabarfamtee kennamtee jechuun qeeqaniiru lola iraaq dhaquudhaafis isaaniin komatan asoshiyeetid pirees akka gabaasetti kiliintan haleellaa neetoodhaan hoogganamu gaadaafii irratti akka geggeeffamu deggaraniiru garuu yuunaayitid isteetsi gamas hin weerarre jedhan ayisis kutaa liibiyaa xiqqoo qofaa to'atee ka jiru ta'u asoshiyeetid pirees beeksisee waraana iraaq dhaquunis bara 2008 keessa pirezidaanticha duraanii joorji w buushiin murtaa'e jedhee jira dhumarrattis oduu afriikaa qabnaa mooraa namoota bookoo haaraam jalaa dheessuudhaan qe'ee ofiirraa godaananiif tolfame kan naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessatti guyyaa guyyaatti namoonni hanga ja'a ta'an ka du'an ta'uu dooktars wiizaawot boorders beeksiseera gareen gargaarsaa kun hospitaala magaalaa baam kan namoonni kuma 24 ta'an keessa qubatanii jiran irraa ibsa kenneen haala kanaan balaa namoomaa kan yeroo hatattamaa isa hamaattiin jedhee jira dhaabi bulchiinsa yeroo hatattamaa biyyoolessaa naayijeeriyaa akka jedhetti haalli hamaan sun kan uumame lola dhiyeenya waraanaaf bookoo haaraam gidduutti geggeeffameeni oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon voa sagantaa afaan oromooti. ameerikaatti miseensotii paartii demokiraati akka koongireesiin seera qawwee biyyi tana keessatti nama hedduu fixuutti jiruun to'achuu danda'an seeri jaba baasu gaafachuu fi galma walgayii keessa oolanii bulaniitiin hiriiri mormii isaaniitiin gaafachuu jiran uummatii godini gamgamaallee walitti dhufelleen akka koongireesiin ameerikaa rakkinni kan keessumattu iyyuu seera qawween to'atan jabduu baasee nama du'irra oolchuu danda'u jedhanii hiriir ba'anii gabaasa zaltiikaa hookee ergatti jira tikiste.
seenetiin yuunaayitid isteetsi harki caalan isaa riippablikaanii ta'e. hojjaa duraa darbe seera dhimma to'annaa qawwee ilaallatu irratti sagaleen akka hin kennamne godheera miseensonni paartii dimokiraatii yeroo dheeraadhaaf dhimma to'annaa qawwee irratti sagaleen akka kennamu gaafachaa turan warri paartii riippablikaanii garuu dhimma kana harkuma keessa qabachuu barbaadan kanaafuu sagaleen kennamee akka murtaa'u gochuu hin barbaanne. lafa kanarraan ka'an kana booda mirga sagalee kennuu keenya hin dhoowwuu hin dandeechan kanaan jedhe mana mariitti bakka bu'aa uummataa. godina kaneedikat irraa joon leersani joon kana jechuun fi kaameera mana marichaa yaa'ii san waraabaa ture cufamuun tokko ta'e achumaan afyaa'ii mana marichaas sa'aatii boqannaa ta'uusaa beeksisee addaan yaa'an demokiraatonni garuu gadi hin baane waan tokko irra geenyu malee asiin baanu jechuudhaan mormii jalqaban teecha ofiirra odoon ta'in lafa taa'anii akkaataa mormii ittiin dhiheeffatan ansiixiin jedhamu fayyadamuudhaan mormii isaanii dhiheeffachuu jalqaban joon luwis godina joorjiyaatii bakka bu'aa uummataati qabsoo manni gurraacha ameerikaa mirga ofii kabachiisudhaa godhe civil right movement jedhamee beekamu warra maartiin luuter king faa wajjin hoogganaa ture keessa tokko mala bara sanii fayyadamee mormii amma demokiraatonni gochaa jiran kana hoogganaa jira.
Akka bulchiinsi mana marii kun seer wayyaa qawween to'achuu danda'an baasuu fi murtii tanatti nu yaam gaafachuu jirra.
joon luwis dabalees dhimma kanarratti paartiin dimokiraatii obsa fixateeraa jedha kana caalaa eeguu hin dandeenyu oggaa dhufu yookaan immoo ji'a dhufu odoo hin ta'in har'a amma mana marii kanarraa deebi'ee eegnaa jechuudhaan. karaa biraatiin qorannoowwan sagalee uummanni kenna irratti hundaa'ee bahan uummanni ameerikaa harki caalaan akkaataa namoonni qawwee bitachuu danda'an irratti to'annaan akka jiraatuu fi namni tokko qawwee bitachuu dura duubni isaa qoratamuu akka barbaachisu akka deeggaran agarsiisa. paarlaamaan ameerikaa kana hojiirra oolchuudhaa wanni gochaa jiru hin jiru jedhanii warri paarlaamicha himatan baay'eedha godina meerilaandan bakka buutu dimokiraatiin hambiraan doonaa edwards karaashiitiin ammaa jalqabee manni marii kun dhaabbata qawwee biyyoolessaa yookaan immoo naashinaal rifal asooseeshin dhiisee uummata ameerikaa dhaggeeffachuu qaba nu miseensota mana kanaas dhaggeeffachuutu irraa eeggama kana hoo godhani harka shororkeessitootaa yakkamtootaa fi namoota lafumaa ka'anii nama nagahaa irratti miidhaa geessisan harkaa qawwee hiikkachiisuun hin danda'amu jechuudhaan dimokiraatonni to'annaa qawwee irratti ijjannoo qaban ibsite dimokiraatota erga kalee guyyaatii mana maree ameerikaatti mormii dhageessisaa jiran kana deeggaruudha senaataroonni ammi ta'es gara kaapitool hiilii dhaquun isaanii beekameera kana keessa tokko seenaatar baarbaraa mikuliskiiti. mirga keenyaan heera biyyattiitiin raggaasifame mirga miseensa mana maree ta'uu mirga seera hordofanii sagalee kennachuu kabachiifachuudha mala bara jaataman keessa fayyadamaa turame fayyadamuudha dirqamuun keenya na gaddisiisa jette seenatar baarbaraan dimokiraatonni mormiirra jiran kun waan kaapitool hiil keessatti ta'aa jiru sabquunnamtii hawaasummaan akka tiwutariitii fi periskooppii fayyadamanii viidiyoo suuraa akkasumas haasa'a fi dhaadannoo achitti gochaa jiran hawaasa biraan gahaa jiran. pireezidaantiin ameerikaa baaraak obaamaanis karaa tiwutarii joon luwis to'annaa qawwee raggaasisuudhaan mormii hoogganaa jiru kanaaf galata galcheefira.
Samantaan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophiittaan tu dabarre. Eegi koomishinii mirga namaa tokkummaa mootummoota rakkoo Eertiraa qoratu uummata Eertiraa rakkoo hamtuu keessa jira jedheetiin dhiyoo tana gabaas baasee asitti lammeen Eertiraa hedduun gamuun jiranitti kaan deeggarsa kaan ammoo hiriiraatti jira. Hardhallee Finfinnee fi naannoo Tigraay keessalleetti gamkaaniin ammoo Jenevaalleetti nama hiriir bahan hiriir mormii bahan wanni mootummaan Eertiraati waan wanti mootummaa Eertiraati mootummaa kanaan himatan ijjeecha mirga lammii namaa gadi qabuu fi jireenyi uummata kana gara garbummaatti buusuu dabalee waan hedduun himatan iyyannoo kuma afurtamii shanii taatutti barreessaniitiin akka kanaan gaafatanillee galchatan koomishinii kuniin ammoo akka manni murtii addunyaa ISIS ICC jechuun zeheeg jiru rakkoo mootummaa Eertiraa kan ilaaleetiin dubbitan keesseeneetiin mootummaa kana keessumattuu bulchiinsi isaanii kana balleessaan himatu gaafachuu jiran sun maleellee akka itti gaafatamaan koomishinii kana maayik simit dubbitan irratti jedhetti murtiin tunin keessumattuu akka dubbiin tunin gara tokkummaa mootummootaatiin ilaalamtu torbaan kana keessa murtii irga uun oolan. Akka dameen nagaa tokkummaa mootummoota dubbii tana ilaalu feenaa jedha akka bulchootii Eertiraa waan ittiin himataman kanaan itti gaafatam kanaan himatam gaafa. itti balleessaa kanaan himatan feenaa jedhe koomishinii kunin gamkaan lammiin eertiraa jenevaa jiraatanillee dhiyootanallee hiriir baanii hiriirii hardhaa kan fakkaata. jarilleen mootummaa bulchiinsa eertiraa mormetti mootummaan kunin mootummaa badaa jechuun hiriir ba'uu jiran baqattoota eertiraa itiyoophiyaa kan bibaqaa keessa jiraatanilleen arra galma walgahii afrikaa ka finfinnee jiru duratti galma walgahii afrikaa jechuun ka finfinnee jiru duratti hiriir ba'aniitiin rakkoo isaanii himatan akka malleskaachuu amma gabaasetti jarri kun dhibbe hedduu ta'a mootummaan suudaan kibbaa akka baqattoota eertiraa ka biyyi isaanii dhufan lafa isaanii keessaa durii baqatan keessa deebi murteessuun isaalleen waan garaa nam nyaataa jechuun dubbatan hiriirri isaanii kaardhaaleen kunoo mootummaa mootummaan Isaayyaas haa bu'u yookaan haa badu jechuun dubbatan. Akka jarii hiriir bahe kan jedhutti ammoo garaan Eertiraa yookaan ammoo jaraan uummata Eertiraa kunin wama durumaanuyyuu garaa keessa gubachaa ba'e gabaasii har'a ba'eenilleen kanuma mirkaneessaa jechuun dubbatan. gamkaan nama warri kaambii baqaa jiraatu ka kaambii baqaa tigraay naannoo tigraay keessa jiraatulleen akka dubartiin tun jettetti nama hedduutti rakkin kan himachuuf dhufe.
ሰላማዊ ሰልፍ የነበረው ዛሬ እኛ ራሳችን በትብብር አድርገን ማንም የደገፈን የለም።
hiriira nagaa har'aa kana ofii keenya waltaanee gaggeessine namni deeggarsa nuu godhan jiru garuu hiriira kana gaggeessuuf mootummaa itiyoophiyaa gaafanne eehama ega arganne booda gaggeessine paartiin eertiraa bulchaa jiru akka bu'u aangoo akka gadhiisu yookiin immoo murtiin akka irratti kennamu ka jedhu ijoon dubbii keenya.
nama kunillee achuma kaambii sun keessa akkana jedhee rakkoo jirti himate.
ሰላማዊ ሰልፍን እንኳን በጣም በጣም እንደስሙ ሰላማዊ ሆነ በጣም በደማቅ ወኔ akkana jedha hiriirri kunin akkuma maqaa isaa qalbii dansaa hin baane rakkoo guddoo himanne ummati keenya akka dansaa qalbii tokkoon yaadi tokkoon bayetin himate yaadi ummati keenya keessa jirutti akkana rakkinni keenyatti akkana nu baasee jedha mootummaan eertiraa ammoo akka gabaasii koomishinii tokkummaa mootummoota damee eertiraa rakkinna eertiraa qoratu kun baase dharaa jechuun dubbate. tamsaasa irra jirtan tun raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti yaada qabattan nu barreessaa nuu bilbilaa qophii teenya eegii jalqabne gara daqiiqaa kudhanii shanii tokko yaa'aa jirra waan hafe dabarra. naannoo oromiyaa jiraattotii shaashmannee dhiyoo tanaayyuu magaala isaanii keessatti namatti halkan billaanna waraanaa tan irratti nama hedduu miidhamee jechuun dubbachaa jiran poolisiin magaala shaashmannee illeen tan irratti nama lamatti lubbuu dhabee jedha jiraattotii ammoo kaa lubbuu dhab kanaayyuu hin caalaa jedhani tan irratti jaalatte jalanneen barattuu tiblet gosaa dubbifte waan argeef dhagaye jetti keessa kuna.
haaruun haaji tusuu dastaa kadir gammadoo sa'aadaan immoo dubara maqaa abbaa isaa hin beekne hajjiin illee maqaa abbaa isaa hin beekne dhiira warroonni du'an baay'eetu jira garuu amma hin beekne warroonni rukutamanii madaanii hospitaala jiran jiru.
Eenyufa?
Beencoo Badhaasoo, Aliyyee Lamoo, Zabiibaa Shuumii, Abdii maqaa abbaa hin beekne kanneen.
Isaan kun barattoota moo?
Jiraattoota illee barattoota illee.
Warri du'ees?
Tokko ka du'e haaruun barataadha.
maal ajjeese jedhu.
Akka uummanni jedhutti namatu ajjeese jedhani. Du'aatiin immoo namarratti deddeebi'aaru kun wanta qindeeffamee guruupii wayii ajjeesaarutti akkasi taasifama.
Akki isaan itti ajjeefamantu wal fakkaata moo maaliif gartuu tokkotu gaggeessaa jiru jedhanii yaadu?
Ee yeroon itti ajjeefamanillee gara galgalaati sa'aatii taraawiyaatti deeman. ganama immoo subii salaatanii booda safara jijjiirataa raawwatan.
Rasaasaan ajjeesuu.
Lakki feerroo fa'aanii mucaan haaruun jedhamu kun amma hospitaala yeroo ture isaan osoo hin duune dura akka isaan itti tuman homaa homa dubbatee ture takalaakkalee dadhabeeni achi booda feerroodhaan mataadhaaniiti gajalaa cuubee homaa homa fayyadaman.
Namooti kun hundi isaanii Oromoodha warri madaaniif warri ajjeefaman.
hundi isaanii oromoodha namoonni kun.
ajjechaa kana mormuun barattoonni mana barumsaa qophaa'ina shaashamannee bulchaa magaalattii obbo jamaal kadir haasofsiisanii akka turan kan naaf ibse morkaa geetaachoo itti fufees.
ajjechaan kun kan eegale ramadaana tokko jedhamee akka eegaleeni hanga ammaatti namoonni saddeetii du'anii jiran. nuti barattoonni qophaa'inaa tokko taanee hiriira baanee turre sagalee keenya dhageessifachuu fi.
Maal ture gaaffiin keessan?
Balaaleffannamaa jecha ijoollee oolmaan Oromoo irratti xiyyeeffate kana balaaleffachuudhaaf baane osoo hiriira kan bahin dura qormaata faayinaalii isa jedhamu san fudhataara nu barattoota barumsa qophaa'inna shaashamannee osoo qormaata hin seeniin dura waliin qabamnee tane boleeyyan keenya haadholeen keenya hiriyooleen keenya akka nu bira ajjeefama akka nu qormaata fudhannaa qaama seeraa nuu fidaa gaaffii gaafachuu qabnaa jenneeni.
Eeyuun gaafattan.
Dura bu'aa mana barnootaa obbo Xilaahuun jedhama.
Maal jedharree?
Hayyi amma walga'ii irra jira inni dhufuu hin danda'u yoo qormaata fudhattanii kaatan isiniif waamaa nuun jedhe qormaata fudhannee baanee sa'aatii shanirratti ijoolleen martuu waliin qabannu ijoolleen kutaa kudha tokkoo fi kudha lamaallee isaan nuu fidani. jamaal jamaal jedhama ka bulchiinsaa itti gaafatamaan gaaffii sadi gaafannee tokko namoonni haga ammaa du'an lakkoofsaan meeqa maaliif du'aa jiran maaliif ijoollee oromoo qofa irratti xiyyeeffatee jedha.
maal jedharre.
ammaa fi namoota afurtudha hamee afursan keessaa ammoo nama lama qofatu du'ee jennaani ijoollee walii qaban uuu kijiba keessan qarayyuu dadhabne akkanuma isin waamne malee koman odeeffannoo qabnu nu sobdanii jettee ijoolleen baay'ee mufatanii turan baay'ee xiyaaran nama lama qofa du'e jedha inni lammaffaan immoo hagammaa namoota du'aaran kanaafi isin eegumsa maalii gochuu jirtanii namoota amma hafan kanaafoo boru nullarree ga'uu danda'u kan biraa immoo xiqqoo sagalee wayii dhageessisne suuqaa qawwii kaasne osoo hiriira baane jenne iddoo isaan dhufanii hin beekamu kunoo magaalaa keessa guutan yeroo namni akkana ajjeefamu immoo eessa dhabamanii kan nu ibsa jenneeni akka inni jedhetti qaamni mootummaa mana tokko tokko irra deemee eeguu hin danda'u poolisoota mana tokko tokko irra isin murteessinee hin dandeenyu ufumaa of eegaa jedhan. hanga dandeenye ammoo nu isin duuka dhaabannaa jedhan kanarraa ammoo waan na ajaa'ibsiise tokkotu jira namoonni kashlabbeen kunoo halkan nama ajjeesaaran kun feerroo qabatanii meeshaa qara qabu qabatanii ulee qabatanii deemanii shimala kanaaf ummannillee sodaatee ofirraa ittisuuf jecha yeroo masgiida deemu ulee qabatee deemu ummanniin garaa wal fakkaachuu hin qabdan meeshaa kana kanaa kana qabaachuu hin qabdanii meeshaa akkasiis achuma dhiisaatii nagahuma keessaniin deemaa jedhan yoo karasaa qabamtan isinillee jara keessa isin fudhachuu danda'a jedhan kana jechuun ammoo gara biraatiin ajjeefamaa jechuu akka jara ofirraan dhoogineef gaafiin sadaffaa ammoo akka hiriira baanuu fi nu eeyyamaa jenneeni ani gabaabumatti isin eeyyamee hin danda'u kana ka eeyyamu qaama federaalaatiin nun jedhe karaa duwwamaaf si waamnee jettee ijoolleen biraa ol kaateeti magaalaa keessa deemtee hiriira dhageessifattee jechuudha.
Obbo Jamaal Kadir dubbisuuf bilbila harka isaanii irratti daddabalee yaalus hin kaasan san booda gara waajjira poolisii magaalaa Shaashamanneetti bilbilee itti gaafatamaa akka ta'an Komaandar Alamaayyoo Taaddasa dubbiseen ture akka jedhan.
Yakki raawwatame yakka tokko lama hin jira. Ol kaasanii waan hin taane olola adda addaa oofanii nama saddeeti nama torba jedhan kana eessaa akka dhufan hin beeku. biiroo keenya biratti yakki raawwatamee ture galma'ee jira akka jedhamu kanaa miti yakki raawwatamee jira garuu.
Namni ajjeefaman akka waajjirri keessan beekutti meeqa?
Nu biratti namni ajjeefame nama lama. Namni lama du'eera namni lama madaa'ee jira jechuudha iddoo adda addaatitti.
Magaaluma keessa.
Achitti kana malee wanti kana akka ol kaasanii dubbatanii miti namni immoo waan lakkaa'amu waan beekamuudha. kanaaf ol kaasanii akkasitti wanni jedhamu kun sirrii akka hin taanedha.
Garuu namoota dhimma kanaa wajjiniin wal qabatee to'annaa jala oolshee qabaa poolisiin?
Ee kaleessa nama shan dhimmoota kanarratti ijoollee shakkaman kanaan durallee akka ajjechaa fi saamicha adda addaa kan raawwataatiin yeroo adda addaa turanii fi murtiin itti kennamee mana amala sirreessaa turan yeroo dheeraa keessa murtii isaanii fixatanii naannoo kanatti ammas gocha akkasii godhatan umurii guutuu nama sadii irrattii fi ajjecha raawwataniin waggaa digdami sadii nama lamarratti murtiin kaleessa kennamee jira nama yakka kana raawwate irratti.
Jiraattootuma magaalaatii jarri.
Ee kanaan duraanillee himatamanii turanii riikardii qaban.
Shakkii jirutu maal jedhu jiraattonni harka lafa jalaa mootummaadha kan nutti bobbaasuu jedhu.
Gonkumaa gonkumaa walitti dhufuu ana qofaa miti mana amala sirreessaa magaalaa keenyallee gaafachuun ni danda'ama. Akkamitti walittis dhufuu danda'a? Inni akkasii gonkumaayyuu nuumamus qorannaan keenyas homa tokko wanni agarsiisu hin jiru.
Tole meeshaan isaan ittiin nama ajjeesanii fi ittiin madeessan kun akka qorannaa waajjira poolisiitti waan attamiidha jechuun rasaasa moo waan biraati?
qabamellee dhabe warri rakkoo kana uumuu isaaniitiin ofumaan amananii ragaa finnee kiraa isaanii ittiin namaan miidhaa irra geessisan feerroo gaggabaabaa tan manaan ijaaramee kana kan murameetiin lafatti darbame kanaan fuudhaniiti isaan nama dhaanii.
Sibiila.
Sibiila feerroo manaan ijaaramu kanaan jechuudha. Jarri akka geessisanillee tan dheeraniitiin iddoo sanii fuune feerroodha angiree fusichiine kana.
jiraattonni akka jedhanitti tokkoffaa namoonni ajjeefaman kun hundumtuu oromoodha maalii fi oromoo irratti xiyyeeffatamee jedhu galmeen keessan kana mul'isa.
galmeen keenya namoonni akkasitti madeeffame jedhaniif ajjeefame jedhanis kan yeroodhaaf irratti qunname nama ijoollee oromoo ta'uun isaa waanuma mul'atu garuu amma dhimmoota kana kan wal qabatee wanna jiru irratti ta'e jedhamee barbaadamee isaanumti odoo hin ta'in tasa waan wal qunnamanii fi dhimma kanaan warri saamtotaa kun isaan irratti geessanidha rakkoo kanaa kan jedhudha kan nu biratti mul'achaa jiru.
garuuyyuu poolisiin magaalattii hin eegu ture moo halkan halkan hin eegu balaan kun halkan dhaqqabe jedhu.
magaalaa guutuu poolisiin eegatiin hin jira qaamni nageenyallee kan biroo kan eegumsa gaggeessu walumaan jirra jechuudha humna addaa poolisii oromiyaadhaayi kan ammoo jidduutti bakka dukkanaa fi iddoon qaamni nageenya kun hin mul'annetti rakkoo kana kan geessan.
ajjechaaf madeessuun kun shashamannee keessatti mul'achuu kan jalqabe yoomi kaaseetu.
Kaamma na gaafatte wal qabsiistee gara soddoma afitti jechuudha ji'a kanaan asitti. Hattoonni illee dhiyooma kana mana amala sirreessaa sanii warri yakka kana raawwatu kan ba'e kanarraa ka'eetiniin kudha shanii kana keessatti kan raawwatame jechuun ni danda'ama.
Gaaffii isaan akka sababiitti kaasan warri aan dubbise magaalattiin eegumsa guddaa jala jirti durumaayyuu kaasee jechuun sochii barattoonni godhaa turanii wajjin humna naannoo kan federaalaas hundumtuu jira. ija isa kana jala attamitti namoonni gocha kana raawwatan miliquu danda'u beekaadha malee jedhu.
Kuni gonkumaan sobaa naannoo qaamni nageenya kun bobba'ee eegurraa laalanii dhokataniit gara biraatiin haala ittiin ijaa'uun bakka dhokataatitti waan akkasii san raawwatanii saniin booda namoonni waan kana hojjetan immoo namni hedduu qabamee to'annaa jala jira ammallee qorannaa keenya itti fufnee jirra. gaafa duraa yakka kana raawwatan nama shan irratti murtiin reefu siin jedhu sun itti fudhatameera.
Shanan sanaan alas to'annaa jala kan jiran jiru jechuudha kana wajjin wal qabatee.
Jiru jiru namni qabameetiniin yeroo ammaa kana keessa gareen qorannaa abbaa langaa wajjin qorattoota keenya wajjin hundaa'ee sirriitti qorataatoo jiran dhimmicha kana yakkamtootaan waan raawwatamee fi duubanis wanni jiru hoo jiraate kan saaxilessinu ta'uu ka'e.
namoonni shakkamanii hidhamaniif kan murtiin irratti kenname shan kaanis jiru jettan namoonni kun lakkoofsaan baay'ee gata'anii namootatti lamaan kana wal duukaa ajjeesan namootatti amma dubbattan lamaan wal duukaa madeessanii hammi kun.
jechuun yeroo adda addaa waan namarraa hannaanis ta'ee haala adda addaatiin wal ijaaranii magaalaa keessatti rakkoo uumuudhaaf namoonni jiranis jiru. ajjechaa kana keessattis namoonni shakkamanii qabamanii yeroo amma galmeen qulqullaa'aa jiru jira namootuma dhimma kanaan qabaman ta'an amma isinitti himaa jiru.
Kaleessa barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa hiriira gaggeessuu isaaniidha kan dubbatanii.
Hiriirri gaggeeffamellee hin jiru naannoo barattootatti akka gaafitti gaafiin kaasan jira gaafiin kaasan keessa mootummaan xiyyeeffannaa itti godhee eegumsa keenya haa cimsu jedhee kana fudhannee nullee eegumsa keenya cimsaatiin ni jirra kanaan ala namoonni farreen nageenya ta'anii fi dhimma kana gara nagaatiin akka xumuramu hin barbaanne dhimma kana faallatti qabataniitiin waan kana jechuu hin danda'an malee walii galaniituma waltajjiirra ba'ee isaanillee haaluma saniin gara qe'ee isaaniitti kan deemanii fi namoonni muraasni itti makamee ijoolleen barataan ijoollee xixiqqoon akkasuma wawwacuun suni inuma jiranii isaan immoo qaama keenya nageenya arginaan nagaan gara mana isaanii deemuu isaaniitti san argina.
Waajirri Kominikeeshinii Oromiyaa Feesbuukii isaa irratti oduu kana laalchisee kan maxxanse magaalaa Shaashamannee ganda Awaashoo keessatti dukkanaan dahatanii obbo Dastaa Kadir kan ajjeesan akkasumas saamiinsa kan raawwatan namni sadii hidhaa umrii guutuun lama immoo hidhaa waggaa 23 mata mataatti irratti muramuusaa ibsee jira.
sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a manni murtii muummichi yuunaayitid isteetsi karoora pirezidaanti obaamaa kan kooluu galtoota miliyoonaan lakkaa'aman biyya akka hin baane ittisu fudhatama dhabsiisan manni murtichaa sagalee afuriif afuritti addaan qoodamee jira kunis manni murtii gadaanaa kana dura karoora obaamaa fudhatama dhabsiise hojiirra akka oolu taasiseera. dimokiraatonni mana maree bakka buutoo uummata yuunaayitid isteetsi seera to'annaa qawwee akka jiraatu dhiibbaa gochuuf jecha mormii isaanii erga dhageessisaa turanii booda har'a waaree irratti xumuranii jiran. biriteen gamtaa awurooppaa keessaa ba'uuf dhiisuu ishee murteessuuf kanneen gara wiirtuu filannoo dhaqaa jiran lammiiwwan biyyattii dhimma imigireeshinii abbaa biyyummaa nageenya biyyaaf egeree dinagdee biyya isaanii yaada keessatti galfachuudhaan gamasetti imalan oduun galgala kanaaf qabnu kunu.
Tamsa qasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii seentaan meetira baandii 1922 fi 25 irratti caqasuu jirtanii feesbuukii fi feesbuukii irraallee caqasuu dandeettanii qophii amma caqasuu jirtan tan televezyiinii irraa naayil sa'aatii irraa halkan gar sa'aatii 5 fadhakkaa ta'e sa'aatii 6 irra deebina qophii seentaa irraa tanuma gama kennaa nagaa keessanuu bulaa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.